iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro byaba byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mugitangura kumva radiyo ijwi rya amerika namwe mwese mwatanguye kumva iradiyo mukunda mu biganiro byahise twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha muri kumwe na oriyani itanga ishaka uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara zo mu burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi sentare nkuru iri mu gisagara ca karlsruhe mu budagi yasheshe igihano co gufungwa imyaka cumi n'itatu umunyarwanda inyasi mugwanyashaka yari perezida wa fdlr sentare yagumijeho igihano co gufungwa imyaka umunani kuri musoni straton yari yunganiriye mu buyobozi bwa fdlr mugenzi wacu placide magambo yagiranye ikiganiro na maître innocent twagiramungu wo mu mugwi w'abashikirizamanza i buruseli asobanura ibyaha yari yaragirijwe bamuregaga ibyaha by'intambara crime doge ariko urukiko ruvuga ko bagomba kongera mu gihe bamurega ibyaha bya bya crime contre humanite doko byibasiye inyokomuntu ariko bakavuga ko nawe hari hari ibindi bibazo babonyemo bijyanye n'ibibazo bya byo gusemura bakavuga ko hari n'ibindi bamurega nabo bavanamo bagomba kongera kuvanamo ku buryo ntawamenye urukiko zongera kuruca niba rushobora kuzagumisha cyangwa n'uzayigabanya kuko mu byatumye babyanira babisesa harimo bimwe biri favorable kuri mu rwanda shyaka n'ibindi mugushamo birumvikana ibyaha aregwa arabyemera cyangwa arabihakana arabihakana kuko avuga ko ibyo byaha ntakerekana ko ari fdrl yabikoze habayemo ibibazo bikomeye cyane muri runo rubanza kubera ko urukiko rwagize ibibazo byo kubona abatangabuhamya ni muri rwego rero abiregwa ariko akavuga ati ibyo byaha nta n'ubwo mutanga ibimenyetso byerekana ko n'ibyo byaha fdrl yaba yarabikoze nkeka ko wenda mu ko bagiye kurusubiramo tuzagerageza kubiyungurura wenda bikagaragara kurushaho nk'uko mbere byagenze kubera ko runo rukiko rw'ikirenga rwo mu budage rwavuze ko rwose harimo ibibazo bikomeye cyane bya porosedire fdrr ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba mu karere kandi ikora ibyaha ndengamipaka ese ibi bintu murabona kubiburana kugira ngo abe yaba umwere bizamworohera mu ntangiriro ubundi bamuregaga ibyaha bamuregaga ibyaha makumyabiri na bitandatu bavuga ko ari ibyaha byibasiye inyokomuntu bakamurega ibyaha mirongo itatu n'icyenda bita ibyaha by'intambara icyo gihe rero kugeza ubu ngubu deja aho bamukatiye mu rukiko rwa mbere ibyaha byose bari barabihanaguye ni ukuvuga rero ko ubu ngubu mbona ari okaziyo abonye ari ubundi buryo abonye byo kugira ngo niyo makumyabiri na gatanu y'ibyaha burega yari isigaye abe yakongera habe hari ibyavamo cyangwa se byose kubera ko ntabwo ari we mu by'ukuri ugomba kwerekana ko ibyo byaha atagikoze ahubwo ni ubushinjacyaha bugomba kwerekana ko basirikare be yari ayoboye kuko ntahakana ko yari umuyobozi wa fdr icyo nicyo nacyo ni ukukivuga nuko ntabwo ahakana ko yari umuyobozi wa fdr ariko aravuga ati ibyo byaha murega fdr ntabyo yakoze nta kimenyetso muzana cyerekana ko abasirikare bacu aribo babikoze ngo murerekane komandoma mu bayobozi ba fdr b'abasirikare baba barabikoze kuba yiyemerera ubwe ko yari umuyobozi wa fdr kandi noneho ukaba ubona ko muri porosedire hasa n'ahagaragaramo ibibazo kuba ibi byaha byose byamuhanagurwaho ni uko yaba ari umwere cyangwa se ni intege nke z'ubucamanza harimo ikibazo gikomeye kuko ikibazo cyo kuvuga ngo fdr ni umutwe w'iterabwoba ni ikibazo cya politike ntabwo ari ikibazo cy'amategeko nakwita ko ari ikibazo jiridike ibyo byaha byabayeho bagomba kwerekana ibimenyetso se nyine byarabayeho ni fd ni abasirikare ba fd babikoze ntabwo byabikozwe n'indi mitwe ibyo ngibyo bakabitangira ibimenyetso ni ikibazo gikomeye cyane rero buriya noneho mu gihe inyasi mu rwanashyaka yaba ahanaguhiwe ibyaha kuko nabyo muvuga ko bishoboka ashobora kuba yasubira mu buyobozi bwa fdr ibyo byaterwa n'icyizere abo bari kumwe muri fdr bashobora kuba bakimufitiye muri iki gihe cyangwa se niba babona agifite ubushobozi bwo kuba yakora izo nshingano zo kuyiyobora ariko ndumva aramutse abivuyemo ari umwere byaba ari byiza cyane birumvikana no kuri fdr kubera ko ibyaha bisa nk'aho bayirega yaba nayo ibihanaguweho koroherezwa mu gutunganya amanama ku mitumba ni kimwe bamwe mu barongoye imigambwe mu ntara ya kirundo basaba abajejwe intwaro ibyo babishikirije kuri uyu wa kane mu nama bagirishijwe na buramatari w'intara ya kirundo aho basaba kumenyesha inama abajejwe intwaro gushika ku mutware wo hasi waho aho bategekanya kuzoyigirira inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze inama buramatari w'intara ya kirundo yagiranye n'abarongoye imigambwe kuri uyu wa kane yari ifise intumbero yo kwihweza uko umwaka warangiye muri rusange na cane cane muri politike Alain Tribert Mutabazi buramatari w'intara ya kirundo arishimira ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ugiye kurangira icuka riciza muri politike mu ntara arongoye arashimishwa ahanini nuko amatora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro yagenze tugiye kubiraba ahanini tubona ko ku bijanye n'imigambwe imigambwe yose yitwaye neza amatora yagenze neza kuko nawe kabaye ku ntega si ukuvuga yuko umugambwe yucanye wagiye gutera uwundi mugambwe tubona ko kuba ari akantu kuba karashitse aho abantu bishika abantu bagashuhwa amaraso agashuhwa bivanyemo n'imyaka cyane bivanye n'umutwe wabo ugasanga harabuze kwihanganana ugasanga hagize aho abantu bashobora kurwana ariko muri make mu ntara yose bagenze neza tuyabye ukungene muri myaka amatora yahora agenda ikindi uwo mutware avuga ko cagenze neza ni ugusaba inama ku banyamigambwe avuga ko abasabye inama bose bazikoze mu ituze aba baserukira imigambwe bavuga ko hakiri agahaze mu byo gusaba no kwemererwa inama iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho rw'abo bantu tuhasanze kandi twamaze guhabwa uruhusha tukabona yuko umengo turiko turaburabuza hejuru bikagenda neza ariko umugabo ku mutumba ugasanga hariho agahaze nkacangira ko mbaza yuko iyo bamenyeshe inzego zo hejuru ko ufise inama runaka ku mutumba runaka ko e, n'umukuru w'umutumba nawe nyine umenyesha ukamuha icanditse kuko hari igihe usanga ku mutumba e, bitashe bigenda neza buramatari w'intara kirundo arabagira inama y'uko vyokorwa kugira bigende neza je na jewe sinshaka kugenda kugisha inama ku mutumba ntabwo uyu mukuru w'umutumba petetere mwanya sindamugandire bitema mugamba nabwiye mustane mugamba mustane ndaza arabwira umukuru w'umutumba canya yabwira chef de zone akabwira umukuru w'umutumba wewe sinuba ko wewe urongo umugamba ukavuga ati genda kugisha inama hariya umukuru w'umutumba atabizi gusa uzombwiye ko wayimunyesheje yakwanyiye naco bituma ari vyiza ryo kwandika iyo wanditse ukamenyesha nawe tubona umuntu yaduhaye kopi we mukuru w'umutumba wamwansi ko abanyamuganga bagira inama kandi tangwane zabo kuko nta ngwane vyema abanyamigambi muteje ngaha mu ntara uyu munyapolitike hari ikindi asaba ko cokosorwa ku rubuga rwa politike mu ntara ya kirundi hari nk'igihe kigeze kuba cyarabaye mw'uyu mukino duhejeje ugasanga umukuru w'umugambwe atanguye kuza aratororerwa imitahe y'agasakisaki itabaho sinzi ko ngaho mutodoha umuco ko mu byo kuburagizanya bitarimo hanyuma musanzwe muzi yuko bavuga ati iyo umwongera kubiswe intama ziri zica ziruka mwaduhereye umuco nakone nibaza ko batokitwaza kugira ngo baburagize imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ibikorwa bibandanye mutabaza ati ubutungane ntiburuhuka kandi ntibutoranya ico umuntu ari igihe cyacyo cose ubutungane bukora igihe cyacyo cose bataravye amatora murazi yuko ntazava bifata ngo jewe ndumukuru w'umugambwe ngo prokire canke ngo gopeje ngo nawe nyirikosa ngo ntantumako ngo canke nyiketse hoya aragutuma ko nawe uri umukuru w'umugambwe gute naho uba urinde ahubwo we irinde kugwa muri ayo makosa atuma bagutumako wirinde ushaka gushamirana gutera amajambo adakenewe cyane mabi n'ibindi n'ibindi n'ahandi ho ubutungane buzoguma bukora abari mu migambwe yose basabwa gushigikira imigambi ya leta yose iriko irakogwa bakitabira n'imyiyerekano yo kwiyamiriza abo leta ifata nk'abagomba gutoba igihugu igihe ibahamagaye buramatari w'intara ya kirundo akavuga ko mwene iyo myiyerekano itaraba abari mu migambwe iri ku butegetsi gusa akamenyesha ko iraba abarundi bose mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika turashimiye bagenzi bacu jean bosco ndarurinze na mugenzi wacu placide magambo ku makuru badushikirije uyu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ntibarumvikana neza na leta icyiciro dushira mu bwabo byose byarategekanijwe nicyo cyonyine gisigaye nibaza ko umwanya uwo ari wo wose bazoca badukomorera izo karata zo kwivuriza uyu ni patrice ntadohoka arongoye komite y'impunzi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u rwanda avuga yuko umugambi wo kuronsa agakarata ka mituweli impunzi z'abarundi baba mu rwanda bazoza barivuriza ko ugeze kure iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze mu gihe umurwi ujeje gutegura amatora muri kongo seni watangaje ku wa kane ko amatora yarategekanijwe igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu yungurijwe ku igenekerezo rya mirongo itatu ku kwezi bisa n'aho iyi ngingo yari yafashwe kuva kera kuko ahari hategekanijwe kuzobera ayo matora nko muri bukavu atamyiteguro namba yari ihari ico bikoze abanyagihugu bavuga ko biteguye umunyeshamakuru wacu ijwi rya amerika temistocle mutijima yasuye hamwe muri ho maze adutegurira ino nkuru ku ishuri ribanza rya nguba kuri koleji arufajiri ndetse no ku rwunge rw'amashuri rwa ibanda mu mujyi wa bukavu ni hamwe mu hateganijwe gutorerwa nk'uko urutonde rw'amasantere y'itora rwasohowe n'akanama gashinzwe amatora seni rubigaragaza aha hose kimwe n'ahandi umunyamakuru w'ijwi rya amerika yasuraga kuri uyu wa kane mu kureba aho imyiteguro y'amatora igeze yasangaga nta kimenyetso cyerekana ko mu gihe kitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri hagomba kubera amatora habe yewe n'urutonde rw'abagomba kuhatorera rwaharangwaga icyo twahasanze gusa ni amahugurwa y'abakozi ba seni bazaba bahagarariye itora mu byumba by'amatora abo tubabajije aho imyiteguro igeze batubwiraga ko twajya kubariza ku biro bya seni ku rwego rw'intara biri aha mu mujyi wa bukavu kuko aribo bafite ayo makuru icyakora aha naho tuhageze abakozi twahasanze batubwiye ko batari ku rwego rwo gutangaza aho imyiteguro y'amatora igeze ko ababakuriye ntabahari icyo batubwiye ni uko ibikoresho byo bitaragezwa ku masantere ahubwo birimo kujyanwa ku masite aho bizava bijya ku masantere habura amasaha mirongo ine n'umunani ngo amatora akorwe ni mbere y'uko ubuyobozi bwa seni butangaza isubikwa ry'amatora ku baturage ho ariko bagaragazaga ko biteguye ndetse ku wa makumyabiri n'eshatu ni ukuvuga kuri iki cyumweru kije habatindiye kugera twebwe turiteguye ku itariki ya makumyabiri n'eshatu tuzajya gutora dutegereje ko ku cyumweru hagera gusa kandi ntekereza ko n'abanyekongo bose biteguye ahubwo seni ntizadutenga batubwiye ko tuzajya gutora kuri makumyabiri n'eshatu makumyabiri n'eshatu rero ni makumyabiri n'eshatu natwe nk'abaturage turayitegereje ubundi tukajya gutora turashaka amatora meza yizewe atari harimo ubujura niyo mpamvu rero twe twiteguye kuri makumyabiri n'eshatu tukazajya gutora icyakora iyi tariki ntiyabaye icyubahirijwe kuko nk'uko byari byatangiye guhwihwiswa mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku mugoroba nibwo ubuyobozi bukuru bwa seni ku murwa mukuru kinshasa mu kiganiro n'itangazamakuru bwatangaje ko biturutse ku mpamvu bwise ko zishingiye ku bikoresho umutekano ndetse n'ubuzima amatora asubitsweho icyumweru akazakorwa ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi kwa cumi n'abiri aho kuba kuri makumyabiri n'eshatu nk'uko byari biteganijwe bwana corneille nanga ukuriye ako kanama yabwiye abanyamakuru ko ku kijyanye n'ibikoresho mu murwa mukuru kinshasa habura impapuro z'itora bitewe n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'ibikoresho ku kijyanye n'ubuzima ho uyu muyobozi yavuze ko kubera icyorezo cya ebola cyadutse mu ntara za kivu y'amajyaruguru na ituri ahamaze kugaragara abantu barenga magana atanu banduye hari impungenge ko cyakwirakwizwa cyane mu baturage mu bihe by'amatora bityo ko hakenewe igihe cyo kubanza kubategura neza naho ku kirebana n'umutekano bwana enanga yavuze ko ubushyamirane bw'amoko mu burengerazuba bw'igihugu ahamaze kugwa ababarirwa muri mirongo abandi hafi ibihumbi bine bakaba barahungiye mu gihugu gituranyi cya congo brazaville ibikoresho bya seni bikaba byaratwitswe ndetse n'abakozi b'uru rwego bagahunga bitakunda ko amatora akorwa bityo hakaba hakenewe kubanza kugarura ituze muri icyo gice cy'igihugu mu gihe iri subikwa ryari rigihwihwiswa ritaraba impamo ariko abanyabukavu bagaragazaga ko batiteguye kuryakira kuri bamwe bemezaga ko nibinaba ngombwa bajya mu mihanda bakaryamagana amatora aramutse atabaye ku itariki ya makumyabiri n'eshatu bakayasubika ingingo ya mirongo itandatu n'enye y'itegeko nshinga izaba ibonye akazi twese uko twakabaye tuzajya mu mihanda niba ari ugupfa dupfe ariko duharanire ubwigenge tumaze igihe kinini dushaka baramutse bongeye kutubeshya bakavuga ngo amatora asubikwe ubwacu tuzaharanira uko twakwibohora uwo gupfa fe ariko twe makumyabiri n'eshatu tuyitegerezanyije amatsiko kuko twarababaye bihagije na n'ubu bakongomani tukibabaza kugeza ubu abaturage abaturage biyandikishije kuri lisiti y'itora mu ntara ya kivu y'amajyepfo yose bararenga miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atanu bakazatorera mu biro by'itora birenga ibihumbi bine na magana atandatu mu materitwari agera ku icyenda agize iyo ntara umujyi wa bukavu niwo ufitemo benshi n'abarenga ibihumbi magana ane na cumi na bitandatu bazatorera mu biro by'itora magana arindwi na cumi na bitanu hategerejwe kureba niba hose hazaba hageze ibikoresho bisabwa ku buryo ku cyumweru gitaha kuwa mirongo itatu abaturage bazatora nta kibazo bahuye nacyo icyakora bamwe mu bakandida bo ku ruhande rutavuga rumwe na leta ndetse n'imiryango ya sosiyete sivile bo bakomeza kugaragaza impungenge zishingiye ku kuba hari henshi na n'ubu ibikoresho bijyanye n'amatora bitaragezwa hakibazwa rero niba muri iki cyumweru kimwe cyongereweho ibibazo seni yagaragaje nk'intambamyi bizaba byakemutse maze amatora akaba ikindi kandi haranibazwa impamvu uru rwego rwarindiriye iki gihe habura iminsi itagera no kuri itatu ngo rutangaze irisubika mu gihe ibibazo byatangajwe nk'intambamyi ari ibibazo n'ubundi rwari rusanzwe ruzi ko biriho Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo Temistokle Mutijima arakenuye mu kanya turatangura igisata c'amakuru avugwa mu mpunzi ariko tubanze tunyarukire muri Kenya aho leta y'ico gihugu yatanguje umugambi wo gukura ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye ububasha abashe muri bo n'urwaruka ruhurukiye mu migambwe mu mirwi y'ubugizi bwa nabi harimo ubwicanyi n'ubusuma bukabije abasubiza ibigwanisho baca bakurwaho amakosa yose n'imanza bari bafise zerekeye ubugizi bwa nabi zigafutwa bindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eroje Wirikaneza mu gihugu ca Kenya na cane cane mu makariti ya Kenya rwose yo ku mugwa mukuru Nairobi hamwe n'uduce turi mu nkengera z'uwo muji co kimwe no mu ntara zitandukanye abatunzi ibirwanisho bagizwe ahanini n'urwaruka ruri mu mibereho mibi bitewe no kubura akazi hamwe n'ubukene buri mu miryango yarwo urwo rwaruka rukunze kwiyunga mu migwi y'abagizi ba nabi yiba abahita canke igakora ubusuma bukabije mu mabanki amaduka amashirahamwe hamwe no mu mazu leta yatanze ikiringo c'iminsi mirongo icenda kugira ngo abatunzi ibigwanisho babe babisubije marcus juma okora ni umukuru w'igisata kigwanya ikwiragizwa ry'inkontonto n'ibigwanisho bidacira umuriro tumekuwa na kikao ya kuhamasisha wananchi wale wanamiliki silaha
twagize inama yo gukangura abanyagihugu kugira ngo abatunzi inkoho badafitiye uruhusha bazisubize leta yatanze amezi atatu yo gusubiza izo nkoho kuko zirakoreshwa rwose mu bugizi bwa nabi mu gihugu uroye mu karere k'ubuseruko bazikoresha mu kwiba inka winjiye Nairobi urwaruka twiteze ko kazoza keza rwicwa buri gihe mu gihe bakoresha izo nkoho mu bukozi bw'ikibi aha mu muji wakati wanatumia hizo bunduki kufanya uhalifu hapa uh, mijini uko kubica Caroline Martha umwe mu baharanira agateka ka zina muntu yamye asemerera ko atari uwo muti niba ari ubutungane buzoba ni ngombwa guhagararira ukuri turabe neza ibyabaye aho niho ukuri kuzomenyekana tubajije tukabaririkiriza biciye ku bantu bari mu kibano ubwo butungane naho leta ya Kenya itabwanka yanashizeho itegeko ryo kurasa mu cico mu gihe bikenewe Eric Raithe ni umuvugizi wa leta ya Kenya Sheria imepeana kipengee ambacho ofisa wa polisi anaweza kutumia.
Amategeko yaratanze ingingo yemerera abapolisi gukoresha inguvu ku rugero rwo kwica. Ivyo biba mu gihe ubuzima bw'umupolisi canke ubw'uwundi muntu wese buba buri mwirinde. Aha turiko tuvuga ibigwanisho na cane cane mu gihe umugizi wa nabi canke uwundi wese afise inkoho kandi yerekanye intego ko agomba kuyikoresha na ameonyesha nia ya kuitumia.
mugabo ubutegetsi bwa Kenya bwanashizeho kandi imigambi kubemeye gusubiza ibigwanisho.
Serikali inatoa msamaha kwa yeyote atakaye kutoa bunduki ambayo leta iratanze ikigongwe ku muntu wese azotanga inkoho yari atunze atarekuriwe ubwo uwo ni umwe mu migambi twashizeho ngo twitwararike ko abanyagihugu bagishijwe inama mu kugabanya cyane ubugizi bwa nabi ubukene ni bwinshi nta buzi buhari nta buraro bwiza hari ingorane yo kuronka imfungurwa n'abarya abanyagihugu ba muri bijya bice bumva baratawe kuko barara inzara bakanagira ingorane z'amagara haca haza umubabaro n'umwiheburo utuma urwaruka n'abagabo bakuze kwinjira mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ku bw'ivyo rero dufite n'iyindi migambi myinshi yo gutuma imibereho y'abanyagihugu iba myiza kurusha kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi yameboreshwa.
turetse leta abategetsi batandukanye ku rwego rw'igihugu n'intara bamaze gusezerana ko urwaruka ruzotanga ibirwanisho rukavavanura n'ubugizi bwa nabi bazoruronsa imitahe yo gukora urudandazwa n'iyindi migambi yo kwiteza imbere eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika
ikiganiro ni wanyu mu ntara impunzi z'abarundi ziba mu bisagara bitandukanye mu rwanda zigiye guhabwa ikarata yo kwivuriza ko izwi ku izina rya mituweli ubushikiranganji bujejwe impunzi bwejeje kure kumvikana n'urwego rw'igihugu rujejwe ibyo kuvuzanya muri ico gihugu kugira ngo iya- iyo karata itangwe komite y'impunzi irashima intambwe bageze ko igasaba ko vyo kwihuta mu vyumva mu nkuru ya mugenzi wacu i kigali pierre claver niyo nkuru vuba cyane impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zizotangura kwivuriza ku ikarata mituweli nk'uko abanyarwanda bose bivuza patrice ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara avuga ko ibiganiro bigeze ku gatsi ka nyuma kugira ngo hamenyekane icyiciro cy'ubudehe canke classe sociale y'impunzi zoshigwamwo hanyuma izo karata zigatangura gutangwa ivyo byiciro by'ubudehe nivyo bisanzwe birabigwa ko kugira ngo umunyarwanda ahabwe ikarata yo kwivuza ya mituweli nivyerekana ingene umuntu yifa ifise canke ari ntawe nikora nadohoka yizeye ko uyu mwaka udahera izo karata zitaraboneka ikarita eh, y'impunzi ya mituweli ibiganiro bigeze kure haheruka kuza n'umugwi uvuye ku cyicaro cya haseri geneve twaraganiriye eh, tu- ku biro bya haseri turavugana aho bigeze ni ukuvuga yuko igisigaye ni uko murazi yuko muri iki gihugu bakoresha iki bintu bita ngo ni ubudehe ni ukuvuga dogere do vulnerabilite y'aba- y'abavugwa ntibarumvikana neza na leta icyiciro niko babyita ngo ni icyiciro badushiramo ni ukuvuga baturihire hanyuma baduhereze iyo karata mugabo byose byarategekanijwe nicyo cyonyine gisigaye nibaza ko umwanya uwo ari wo wose bo- bazo- bazoca badukomorera izo karata zo kwivurizaho mu kwezi kw'icumi guheze umushikiranganji ajejwe ikibazo c'impunzi jean d'arc dobonel yari yijeje ko ibiganiro bigeze kure hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe ivyerekeye kuvuzanya nacyo turimo turagikoraho kuko bisaba kugirana amasezerano hagati ya hcr na n'urwego rushinzwe ubwisungane mu kwivuza rssb ni gahunda rero turimo kunoza gusa icyo mumenya ni uko ari gahunda turimo dukoraho kandi biri no muri komitimenti z'igihugu cyacu tugomba kubikora yamara n'ubu komite y'impunzi irashima ingene basanzwe bavugwa nubwo iyo karata ya mituweli itaraboneka gusa iyo karata yoyo izoba ifise akarusho kanini kuko bazovurirwa mu mavuriro menshi ashoboka mu gihugu cose kandi bitarenze guca muri hcr kurondera igipapuro c'uruhusha bita transfer canke ngo bivurize mu ivuriro rya hcr nadohoka avuga ko abo bikunze kugora kwivuza ari abahungiye mu bisagara vyo hagati mu gihugu mwebwe kwa muganga eh, turakigwa neza gusa ikibazo kigihari ni uko nk'abari mu ntara eh, zitandukanye mu miji atari kigali bafite ikibazo cy'uko eh, amavuriro abegereye atabakira bateza kuza rero i kigali twarabisabye mugabo baratubwira bati ntitworonka abakozi bakwira intara zose mu dutahure ati mugabo umuntu aje tukamugira icyo bita taransiferi aragenda bakamuvura muri icyo gihe rero umugwaza ahitamo kuza mu mujyi wa kigali ku ivuriro aha gutora iyo taransiferi uwo muntu bakamuvuza muri iyo ntara arimo mugabo uruhusha rwavuye ngaha n'iyo ni intambwe kuko birumvikana ko bavuga bati ntidushobora kuronka abakozi bakwiye igihugu cyose ni ukugerageza mukabyumvisha abarwayi impunzi bakagerageza bakaza ku- kuri aha ku buvuzi bwabo kuko iraseri bakabahereza iyo taransiferi nuko bi- bigenda gushika ubu iyo karata mituweli yo kwivuriza ko yerekeye impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka mahama irimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu n'umunani basanzwe bitaweho ijana ku ijana mu kuvuzwa pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aka ni kakanya mukunda aho duca tubaha akanya ko gutasha abanyu aho baherereye haba mu makambi haba ahatandukanye mu bihugu bitandukanye mu makartier atandukanye ijwi ry'amerika turi kumwe namwe na cane cane muri bino bihe umwaka uri kurasa nk'uhera noweli bamwe n'abandi batanguye kuza barayitegurira kandi nko mu ndwiza aho tubafitiye ibiganiro bidasanzwe bizaba bijanye n'uyu munsi mukuru akaririmbo duhereye ko ni garagaza garagaza karirimbwe na buravan ni umuririmbyi wo mu gihugu c'u rwanda hariho ruhamya amaze gushika ku murongo wa mbere wa telefone tubanze tumwakire ruhamya ikaze yego nabasoje nanjye Mm, urakomeye.
aramutse neza twaramutse je nibaza yuko ubuza kwira yego mumeze gute nawe natwe tura- turakomeye Eh, urihe garuha
ndi kigali mu rwanda ku gisozi gisozi haravugwa make Eh, ni amahoro ni amahoro akavura ka kwezi kwa cumi na kabiri karatangura cane
cyane tubuza kugera mu ishuri bituma tutagera mu ishuri bituma hari igihe tunyagirwa iyo dukereweho gatoya mugaca muheba Eh, nta mitaka ikihari Ke- kera niho baca bavuga kera niho baca bavuga ngo ni ivyitwazo kuko mbwa akavura kaba kariko karagwa umuntu wese aba yumva yo kwigumira mu busaswa ariko kandi hariho Eh.
n'abemeza yuko ico gihe kiba coroshe ko ubwonko bukora neza
cyane biba ari byiza ego hama ayo mashure yawe uyakurikiranira he garuha
iyeri ka poritekinike
Mm. wiga ibiki
ni gasivo injiniyaringi Mm, ni biraronka isoko ngaho mu rwanda
Ah, gake gake Abashi- abashinwa badutwaye amasoko abashinwa bo batwaye amasoko gute
Ah, amakampani yabo usanga ariyo yiganje cyane mu rwanda Eh,
kugira ngo bazabonemo akazi biba ari ikibazo hama baca batanga baca bakoreshanya abashinwa nyene canke barazana ayo ma entreprise barazana i- i- barazana ayo mashirahamwe yabo hama namwe mugaca muronkamwe akazi
Ah, tu- akazi tubona ntabwo kaba ka- kajya kangana na digiri umuntu aba asohokanye muri univasita Mm.
baguha akazi kaka- biterekeranye ni- ni- na- nu- n'ubushobozi ufite aha kagu- kaguhemba amafaranga makeya kareba ko kuga- kuga- kugakora Mm.
kabireka ni ukwihangana Mm.
hama ngira ngo bizoza biraza bukebuke nuko ruhamya reka rero tuguhe akanya utasha use ku mutima
Eh, Mhm.
umuntu wa mbere ntashya ni umuntu bita ndayisenga eliyezeri uri mu kirundo Eh,
umuntu wa kabiri ni yakobo ari mu karere ka kamonyi mu murenge wa kayumbu mhm.
Ah, ndumva abo ngabo bahagije ari banifite ku mutima pe Ne wari ariko ufise- n'abandi baku- n'abandi bakurikira ijwi rya amerika Eh.
nabo ndabatahije urakoze cyane ruhamya ugira umunsi mwiza ngaho i kigali Eh, rego mbandanye kuryoherwa na porogaramu z'ijwi rya amerika
mm, turafise- mwabaza- sabwe ko nifuza ko muzabamera indirimbo ariko i- akenshi ni njye nshaka kuyi- kuyumva eh
indirimbo ya roriro yitwa Bi- bime amatwi bime amatwi Bim- bime Mm.
amatwi ya roriro ya roriro ego reka mu buhinga bw'ibyuma tugeragereze kuturondera ku karirimbo ka bime amatwi ariko kakabura haca habura urwanko
nta kibazo nta Ego, kibazo urakoze cyane daniel nawe uratwumva ndabumva cyane ndakomeye ego uherereye he ndi mu- muri kongo mu mu nkambi ya murongwe niho ndi haravugwa amaki ngaho murongo iga daniel haraheze nk'indwi umenyesha amakuru wacu yadutangarije ko mufise ikibazo cyo kudasohoka kubera umutekano bavuga ku vyerekeye amatora ubu murasohoka ubu turasohoka gahoro gahoro nyine ah, gusa hari n'udutamburisho baduhaye ariko iyo ugatwaye ahantu hari ubutanga ugasanga abapolisi baragufasha ati ako kantu ntigakora ni ukuvuga n'ibintu bi- bitameze neza gusa turasohoka tukaja mu- mu masoko atandukanye ariko ubu- ubu nta ngorane ka- ndabona umutekano utaratangura kuba cyane Mm. nuko rero tuguhe akanya utashe daniye sawa sawa uwa mbere mbereye ko n'umugore wanjye shemetse imana korodine uwundi salvatori ari i burundi ku masangano y'intara ya ngozi na nyokuru wanjye merita yitwa mariya ati bose ndabifurije noheli nziza n'umwaka mwiza n'abanyamakuru bose b'ijwi rya amerika mutogira umwaka mwiza ni na mwiza urakoze cyane rwose ku izina ryabo ndagushimire daniye nino ngaha duce dusozera kino kiganiro yakoze makbiri ya bero yegeranije amajwi hamwe na ejeni mukankusi kumwe ubuhinga bw'ibyuma na enjeniyeri jo nanje diane nahazwe twari kumwe kuri mikoro twemye twifurize kugira wikendi nziza
yantumye ngo nkubwire ko agukunda
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make cyane saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri aya masaha muryohe